e fitlhile e sa gane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso mojaotilo wa rona e le monyaka yaka jona kgaolo ke ya dikete tse pedi magolo a sepile le masome a meraro a metso e meraro mme mongwadi e ntse le molele kwa marumo wa tumago le parisi gampa botse o tse molato keng botse gorela tsena pile le wena o tlatsewa o thosa bana ba e ka batlong ka le di-video di tsena tsa bona tsena ka difounu he eh, manyeo nna betsante ke kgathala ko gore bentse re bonwa marangrang ee eh, e eh. mafatshe mona tlo tlo ke ne ka le nna ka mona ka kamareng tlogo thola sepuleng ga re ke ne ke kamoreng yaka re sira e tsa lerata manyora tsosa basadi ba bangwe ao oh, morenaka e le gore ke eng sepuleng ka wena ke dula fatshe mo nege ke sa ile latela tiko e phuthumetseng ke be ko e tsele teng oh, batho ba morena tsholwane hankutlisin esimevisi hankutlisisi omane nsulane akankesa tjena hle omane tsulane ga nthate mevisi mm -mm. sikabuya hleni mpahle ampahle gale ke mona ampatle monna ampatle mabisi okay mamela ho etsahala eng bua hlepuleng sili o ka se ntho e ke tlo o bolelelang Ah. Ah tseba bua le fela o so mpoletse ntho tse ngata gampe a sa le ke fitlhama eh, jale ga ke tsebe gona ke eng o nagana go tla tse se ka kgolo tlo mpolelela sheba hmm. wa tseba itse ga ke gopola gore ke na le appointment le wena eh. ntšhebe ke hmm. la ka ja fatshe <laughs> ka siamma mokwena le bana ba sekolo ga ke na koloing <laughs> sheba ke tlile ke gatile ka speed sa hundred and sixty <laughs> wena wa bona nix yo <laughs> fela a kompolelele wena ntho e jalo o e etsa jamaa ketsaga eh. <laughs> ke gopola dudidudi baby waka e eh, ke ne ke tla etsa jang ga ne ke le wena mpolelelempe eh. matlhale ne ke tla etsa jang ka ga e le o tšhetšisa nako ya ka kopano le wena eh. le kgale ka lebaka la bana ba eh. bana ba bona ke ba bona mehlaena slas ah. ke sebetsa mogala ditlo ya se ona ke lo fola ke batla mosebetsi moole mona batho mhm. ile a re ga o so o siame mamoko wena o ile wa roya go sheba eh. ke ile ka mojalela masapo a tlhogo ka fitlha ke ikokobeditse ka go yena mme mamokwena ke kata ho fumana mogala eh. o potlakileng lapeng mogaisane wa ka mpolelela o bona metsi a tswa monyako ka tlong ke ile ka kena koloing ka lebelo ke tla go wena sedi my love o etsa gore ke se ka tseba gorena ke ikutlwe jwa kannete e o kgone go etsa ntho tse tsena gore fela o be le nna ke gopola kanatlhe ga ke na le wena mm. ke ikutlwa ke le mosadi kao fela ebile ke ah. sena tsotlhe tseo ke di tlhokang hmm. se ke ebile ke lebala le go sheba nako ga ke na le wena <laughs> lona nako e betla fofa ah, ebile ke kopa o tlhontshe wa tsheo e kenye pokoto o seka nna sheba nako o baneng o tlo go batla o tsamaya o ntshiye mo nagaka ke ntse o bolelela gore ke entse eng gore fela ke be le wena selase seka batla ke kwatlheke tla o kwatela gaore ke etse jang mm, mm, wena o ne o nagana go etse jang kana selas otlile ga ka moebatsa mm. ke naganang ke nagana gore ke mpe ke ithoballe ka bona o ga monate jwang ko ga go tlo jalo o mbetsa bene ka nka phakate ka gaseba le nna ke nagana gore ga ke a lokela go galemela ga o bua pue serious ke itseo mogolo a kere maa na o ka tloela bethe ya mahala e seng ya hotelengseaseketsampaga enaga gola le motho a tla botsa gona ke tswa kaene ke utlwa go duma mago ka ntle e ka re pulena e tla na ena mm, tse <clears throat> ke utlwa gobane bale le motsheyage ke ile ka bona gore mokana ya jale e utlwala e tla ka maru a bogalegalegale hei mm. mm. wa tsela ke sila mm. ke ne ke kopatlela gore e se kampa yana ka moya kapa ka sefako o tsebe ga ena jalo e a phutlela ka morenyane ya baeti ga ena go nnela gona gona ka nako e ngwe ke be ke thibeletse le ka lebekere ke feleletswe ke matlhale ah, ke ah. bolelela nnete gobane le wena o sa ka wa bua a lekwana nka be ke palame ka tla sheba gore na mona ke etsa ah. nka bo buile tsaya ke a nagana empa he gale batho ba ntse ba tla se ke re ba tlo sheba gore na gantlentle go e tsala hmm. ebile nna ne ke nagana gore ke ntho e nyane jalo ka ke nagana sela gore go a gothe-gothe eh. bogolo ba marulelwa ka kamoreng eo a lokela go ntshwa ka ofela silas ke mpe ke kale ho mm-hmm. e rulela fatshe ba le sealing e tsebile e na le dikolo tsa metsi eh? mm. ana ah, batho jalo hobaneng ha o sa ntse eme le wena ma batho hobane sehla sena se re leng ho sona ke sa dipula tse mpe haholo e jwale metsi ke yana tlo senya selinye na ya gago o bua nnete se fela maare utlwa o bua ga monate nna utlwa o ipuela ga monate ke gona ke ntseng ke beya tšhelete a kere gang fela ga ke nagana gore e lekane ke tla ba bitsa batho bano ba tlo lokisa silas ka nnete ke ya senyelo a tseba motho a nkuleletse mo o ntshenyeditse tšheleteathe mosebetsi ono ka o fela ona ke bokae ntate re ne ke mo bitsitse lasemo hmm. ke utlwile a balela gore e ka nna ya ba ninety thousand or so oh. ke tšhelete eo ke senang yona ga jale ngwaneso ke ntse kele ka go bokebokeletsa ke e bee hmm. fela se ke se gole taga mamela ge ga retee ke nana gore ompo ba bitse go sa sa batle batho bano ge ee eh, eh? go sane ga batle o re selatse batho bano ba seleng ba tlo sasa a e seng wa ka butu ke ntse ko o jetsa gore gona jale ga ke soka ke ba le tšhelete e kalo ko gona ke ntseng ke bokeletsa ka kgathatsega mma batho ke tla o thusa mosesile se etsa ke blashe yo <laughs> skenketsa jena se etsa ke kopa o ntumelele o etsetse ka moo ke kgonang tlhe mabatho ke a o kopa please mphe monyetleng o etsetse di curious maybe ke gale ke ile ka go bontsha tsholwane rato laka empa monna ka o dula a nthoba pelo na nako yaka go tla loka puleng ga ona ntho e sa lokeng ke a utlwa mabisi mm. empa ke a mo rata monna eo ke a mo rata gagolo ka pelo ya ka kaofela empa yena o hlakile gore ha mo ka nna ha a bone ntho ena eo ke lekang ho e etsa kore e, e, e ka re motho ya dulang a nyakalla ha a mpona ke utlwile bohloko ka mehla le ka matsatsi empa tsholwane ha ke tsebe a le jo a lohlepuleng hmm. wa tseba ke swabile nko o feta molong tsholwane a be a tlo o robatsa ka ntle yena a hmm. futhumetse ka dikobong hmm. never ke gore ke yone he ntho e ke e mameletseng ka gare go lenyalo la ka mme mebisi ko jetse wa tseba nako ena kao fela ga go ne go thwe nna ke leshano ga ke ne ke bua dintho ka tsholwane ke bona ba nagana gore ke a mo etseletsa jwale ke nagana gore le wena tsatsing lena o iponetse se ka lelapileng ke a tseba go botlhoko go wena ga ona mosadi a tlamehang o etsa tjena yena eno yona ga ke dumele ga ayo mosadi a tlamehang a phedise bophelo bone ka nnete ka nnete maybes ga gona mosadi a lokelang gore a treatiwe ka tsela e tshelwane a ntshwereng ka yone wa tseba ke o jetse nnete ga e sa le goba ngwanana ena go thweng ke sofi a fitlha monaka o re nna pule motlolo mm. jwale yena e o e buang ke e nngwe taba ngwanenwa o kene ka gare go ntlo yaka o kene ka gara lapa laka e le go ngwanana ye go kene keng jwale kore ga ke tsebe gorena ke eng e kana-kana ka monna ka lesofa hobaneng ja leng tsholwane ha sana nako ya ka ntho o leng o ka tlong ka mane ke sofe ba tseba ko jetse medicine ga o bona tsholwane a gona go ntlontlola tse ka pela lona o se ka ba makala ga ke go o batla go impressa sofe jwale he ga tsebe ke kopa go tsamaya ke ikele haka ke a leboga ka ho mpha nako le teye ke futhumale empa ha jwale ho hlakile hore ah, ah, ausi nka tshwe dumele o tsamaye ka nako ena ya botsiyi le gale puleng yeno yona ga ona o e etsa ke ena dikobong mona le nna re robale mannyeo ah mokhanselara wa ka o tsamaile jwang o kgonne o buisana le meya ka ndate monna ee monna ke ga o thuso o mpotsa wena ke tsamaile jwang empa o tseba ona bane ke motho a tloe jwang kwe thata motho eno ko ujetse ko sebela moetapele o itse wa motseba ebile o tla mogona jalo wa mmakatsa wa monna a ko mpolelele mona ke ena e ntseng gore monna o bobolelele fane makontu a rona monna gantle ntlo motho ya jwang wena ke ne ke tlamehile gore ke etse jwang tate eh? eh? ke ne ke batla mo bontsha go le ena gore ga tlino ya ka mokgwa a naanang ka teng he mon jale nna gobane o nkeng ya tabeng tseo tsa lona mone ntho ena ne se pakeng tsa ka le wenana entateng ke kebe ena ntse sena gore ka ba pakeng tsa ka le wena re le babedi athi o nana gore tšhelete e ke ntse ko wetsa thuso tse ka yona ke nka kaeng tatwa nka o etsa ntho tse tse ngatangata tje ka mokgolong yanenyanayana o wa mo wa kgwedi naanantle motapeng naanantle maleader bon o batla o eng ati o nthusa ka tšhelete ya mangwe bona eh? waka o ntse o thusa ke borakgwebo bao re etsang business le bona mona maspal fo ah, ah! nna o ile fela wena se ke le twe monao motho o satane ko buetse wa tsebang na wa bona o nkentse ga ga ntho e jwang wena ngwana tona wena se o lokelang o setsa fela ko go buisane le fane a tlile o etsa ntho e na ntseng a e e nana go seng jalo batho bana ba tlo batla tšhelete e nana ba o thusitseng ka yona wena moetapelo wa ka ka tshapa le o dumela ga ona ba monate ngdateng ke kebe kolwane kolwane wa tseba ke ngwana tlo ga o motho o sat satane o uletse ko sebele o lokile ka nna ka mabitso matapelo maka eh, eh, eh. fela se o tlamang go tseba fela kore boragwebo ba ne ba batla mponna ke le municipal manager ntate ke kopana ka dintho ke ba boleletse gore ke wena fela ka nthusang monantate matapele batho bane ba deliverile so then le wena tlameo delivere matapelo wa ka ke o kopa re ne go tlhophiseditse a ka loka jeno le ka moso e ntse le letsatsi